mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni eugenia mukankusi ubasuhuza kandi baha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mugezwaho na aloyizi bigirimana aloyizi waramutse neza mwaramutse jeni namwe muduteze amatwi muri aka kanya ubuserukizi bw'uburundi mu gihugu cy'uburusiya busaba ubundi buserukizi bw'ibihugu bya afurika muri icyo gihugu kungurunani mu kwamirira kure ubwicanyi bwabaye ndanse mu burusiya ku banyeshuri b'abanyafurika ahanini ku barundi ibi mu rwandiko ijwi ry'amerika ryashoboye kuronka rwasinywe ku itariki ya mirongo ibiri na gatandatu z'ukwezi kw'icumi na kumwe uyu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri uwuserukira uburundi mu burusiya eduardo bizimana yandikiye baba sale muhamate umukuru w'aba ambasaderi b'abanyafurika muri icyo gihugu bizimana amusaba gutuma ko inama yihuta y'abo baserukira ibihugu bya afurika kugira bahanahane ibyiyumviro ku bijyanye n'umutekano w'abanyeshuri b'abanyafurika bari mu burusiya no kugumana imigenderanire myiza hagati y'ibihugu bya afurika n'uburusiya ambasaderi bizimana avuga ko ibi abisabye inyuma y'igandagurwa ry'abanyeshuri batatu b'abarundi mu burusiya ribaye mu kiringo cy'umwaka umwe gusa muri afurika kandi abakozi bakorera amashyirahamwe y'abagiraneza bavuze ejo ku munsi w'imana ko ibitaro by'imekere ku murwa mukuru w'intara ya tigre muri etiyopiya byakihaniwe n'ibikoresho byo kuvura abakomerekejwe n'intambara bishikirijwe inyuma y'umunsi umwe umushikiranganji wa mbere wa etiyopiya atangaje intsinzi muri iyo ntara kandi n'igisirikare ciwe kivuze ko kigenzura ako karere abategetsi ntibaremeza nimba hari abasize ubuzima muri ico gitero co ku munsi wa gatandatu ariko ishirahamwe mpuzamakungu ritabara imbabare croix rouge ryavuze ko ibitaro vy'imekere bikenye ibisaho vyo gutekeramwo ibiziga vy'abapfuye abanyagihugu muri leta ya borno muri nigeria ejo kuw'imana bazindutse bafuba abarimyi mirongo ine na batatu bishwe mu gitero gikekwa kuba cakozwe n'intagondwa z'abayisilamu abanyagihugu bavuze ko abagabo mirongo itatu bishwe baciwe amazosi muri ico gitero catanguye ku munsi wa gatandatu mu mihana y'izabarmari mu buraruko bushira ubuseruko bwa leta ya borno bavuga kandi ko hari abandi bantu bashika mirongo irindwi bafitiye ubwoba ko baba barishwe ubwicanyi nk'ubwo bukunze gukorwa n'umuhari w'iterabwoba wa boko haramu cyangwa ishami ry'umuhari wa leta ya kisilamu rikorera mu ntara ya afurika y'uburengero perezida muhammadu buhari yarateye ivyatsi ubwo bwicanyi yongera avuga ko igihugu cose kibabaye kandi kigandaye hano muri amerika perezida yatowe joe biden yarungutse ayandi majwi mirongo umunani n'indwi muri leta ya wisconsin mu iharurwa rishasha ryarangiye ejo ku munsi w'imana bica bituma arusha perezida donald trump amajwi ibihumbi mirongo ibiri muri iyo leta yo hagati mu burengero umurwi ujejwe ibikorwa byo kwamamariza trump warishe miliyoni zitatu z'amadolari kugira hasubirwemwo iharurwa ry'amajwi ibihumbi amajana umunani mu bisagara bibiri bigwiriyemwo abademokrate arivyo milwaki na madison ku murwa mukuru trump yari yizeye kuzotahukana amajwi icumi y'intumwa z'abanyagihugu iyo leta ihabwa wisconsin yiyongeye ku zindi leta aho trump umurepublikani yongeye gutsindwa inyuma yo gusubiramwo guharura amajwi kugira arabe ko ubutegetsi bwomugumako akamara ikindi kiringo c'imyaka ine muri white house perezida wa irani hasani ruhani yariyemeje kuzokwihora ku igandagurwa ry'umuhinga wiwe akomeye mu buhinga bwa nikleyere mohsen fakrizade ubwicanyi we n'abandi bategetsi ba irani begeka ku gihugu ca israeli irani yitezwe ko igiye kwiha umwanya inyuma y'iyicwa rya fakrizade yari azwi nk'uwari arongoye porogaramu ya irani ya nikeleyere ababikurikiranira hafi bavuga ko irani ishobora gutinya ko yoca isakizwa n'ibitero bya gisirikare bya amerika bitegetswe na perezida donald trump
arabizi bigira imana urakoze kuri aya makuru nshuti z'ijwi ry'amerika mu kanya turakomereza mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika mu burundi mudukurikira ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri na gatanu mirongo itatu na rimwe na metero mirongo ine na rimwe mu karere ka kisoro muri uganda ni kuri fm mirongo inani n'umunani ibice icyenda mu rwanda ho turi kuri fm mirongo inani n'umunani ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu imikino ifite uruhare runini cyane mu kurwanya amabi akorerwa abakenyezi abahurira mu mikino bose baba abagabo cyangwa abagore bashobora kurwanya urwo rugomo rwabaye karande nk'uko ishyirahamwe rihuza imikino mu burundi ribibona ibyo bintu byose dukora abagabo barinda kubikorana bari kumwe n'abagore nimba ari ukwiyamiriza iryo hohoterwa ry'abagore abagabo barinda kubishyiramo uruhara n'ingufu nyinshi uwo ni lidiya sekera uyoboye ishyirahamwe impuzankino mu burundi mu burundi kandi map burundi umurwi wa politiki uharanira ineza y'uburundi wiyamirije rusansoma y'abakozi ba leta iheruka gukorwa mu ntangiriro z'uku kwezi kwa cumi na kumwe mu gihugu buvuga ko mu bijyanye n'ubwoko bw'abakozi bidakwiye kugenderwaho cyakora leta yo ivuga ko icyo kibazo cyabajijwe ku neza y'abo bakozi naho mu rwanda guhera mu kwezi gutaha igihugu kizatangira gukoresha imbwa mu gusuzuma covid cumi n'icyenda cyane cyane ahantu hahurira abantu benshi izo nkuru ku buryo burambuye hamwe n'izivugwa hirya no hino ku isi ndetse n'amakuru ya siporo n'imikino twabateguriye ni mu kanya ntimujye kure ya radiyo yanyu amakuru y'ijwi ry'amerika mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika turayahera mu burundi mapu burundi umurwi wa politiki uharanira ineza y'uburundi wiyamirije rosansoma y'abakozi ba leta yakozwe mu burundi mu ntangiriro z'uku kwezi kwa cumi na kumwe ku bwa mapu burundi ibyavuye muri iyo rosansoma mu byabajijwe abakozi ku bijyanye n'ubwoko bwabo ntibikwiye kugenderwaho cyakora minisiteri y'abakozi ba leta yasobanuye ko biri mu nyungu z'abo bakozi ibindi kuri iyi nkuru tubibaze mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru kuba umuhari wa politike uharanira ineza y'uburundi mape burundi rusansuma rw'abakozi ba leta rwabaye mu ntango z'uku kwezi rurafite icyo runyegeje kidahumuriza mu kiganiro uwo muhari wahaye bamenyesha amakuru ku buhinga bw'ingurukanabumenyi emeri igira neza awutwara atangazwa na bimwe mu bibazo ijana n'umunani byabajijwe abakozi ba leta nk'ubwoko bwabo ubutunzi n'intara baturukamwo uwo muhari ubona ko ibyavuyemo bikwiye kuba imfa gusa kuko bishobora gucanishamo abakozi ba leta abandi bagakumirwa kubera icyo bari iyo mu gihugu abantu batanguye guharugwa amoko yabo bagaharugwa itunga ryabo abanyagihugu basanzwe abakozi ba leta ni ukuvuga yuko mu gihugu cy'u Burundi amakungu akubise urugohe hashobora kuba ihonyabwoko nka mapu burundi buhire twariyamirije uru rusansuma turanavuga ko bidakenewe guharura amoko y'abantu ariko kandi burya umuhari umwe uragira aho ushikana yamara ndizera yuko abarundi bose mu mihari itandukanye barimo bariko barakorerwa aya mabi yo guharurwa kumbure bizovamo kwirukanwa kumbure bizovamo kwicwa aba bose tubasaba guhagurukira hamwe icarimwe kwiyamiriza iyi migigwa itagigwa mu gihugu c'u Burundi ijwi ry'amerika ryahamagaye umushikiranganji w'akazi n'abakozi ba leta ku mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu kuri telefone ziwe ngendanwa zibiri biranka icyo twari kubaza umufasoni domina banyankimbona iyo tumuronka twari kumenyaho ibyavuye muri urwo rusansuma bigeze abakozi ba leta bashoboye kwiyandikisha ingene bangana n'icyo rugamije icyo bikoze ubwo rusansuma rugikorwa umunyamabanga ntayegayezwa muri ubwo bushikiranganji marie rosette nizigimana yari yasiguriye ijwi rya amerika bimwe muri ibyo bibazo
ubwa mbere na mbere ni ukugira ngo leta imenye abakozi bayo yongere imenye n'umwe umwe wese icyo asanzwe yajejwe mu kazi ka minsi yose imbere ya kabiri kubatunganiriza no gutunganya mu bisata bitandukanye abakozi bategereza kuhakorera kuko hari aho usanga mu bushikiranganji buriya cyangwa ubundi cyangwa mu gisata kiriya cyangwa ikindi hariho abakozi barenze cyangwa ahandi ugasanga barabuze intumbero ya gatatu ni uko iraheza ikamenya n'ingene itegura uburyo bwo kubahemba gusa amasendika y'abakozi ba leta nka yose yari yiyamirije urwo rusansuma mu rwandiko baheruka gushira habona mu kiganiro c'umuhari mapa burundi ukorera hanze y'igihugu uwawurongoye yagarutse no ku ngingo uburundi buheruka gufata yo kugara ibiro vy'intumwa idasanzwe y'ishiramwe mpuzamakungu oni muri ico gihugu uwo muhari ubona ko hari ikindi cinyegeje inyuma y'iyo ngingo ataninsiguro yatanzwe n'umushikiranganji w'imigenderanire ko iyo ntumwa atakazi yo bigifise mu gihugu iri yugagwa ry'abaserukira nasiyonizini mu burundi tubibona nko kuzimya ijisho riraba amabi akorerwa mu burundi bagomba ibyo bateguye bize bibe ata benshi bariho bo kubara inkuru twizigiye ko abarundi benshi bazoteba bagahaguruka nk'uko twahagurutse bakaza tugakorera hamwe tukavuga rumwe tukabwira ijya leta yuko ingufu ari iza twebwe abanyagihugu ahubwo atari iz'akagwi gatoya kica akagatiza kuri ico kibazo kuwa gatatu w'indwi umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yemereye ubuserukira umunyamabanga mukuru wa ONU mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini ku Burundi buzoha ikiringo c'amezi ashobora gushika ku icenda ishami mpuzamakungu ONU kugira ngo ibijanye n'ivyo biro binonosogwe neza hanyuma vyugagwe burundu ni mu gihe ubwa mbere ico gihugu cari camenyesheje ONU ko ivyo biro bizokugagwa itariki mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kw'icumi na kabiri uno mwaka ONU nayo ikifuza ko ivyo biro byosubirirwa n'urundi rwego rwo kumvikanwa ko n'izo mpande zibiri mu mpera z'umwaka uza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe Pierre Claver Niyonkuru Kigali ku bwijwi ry'Amerika Pierre Claver Niyonkuru urakoze
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi ry'Amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twusangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi vyiyumviro n'ivyifuzo mufise vyodufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
ibiganiro byacu turabikomereza mu rwanda guhera muri uku kwezi gutaha kwa cumi n'abiri u rwanda ruzatangira gukoresha imbwa mu gusuzuma covid cumi n'icyenda cyane cyane ahantu hahurira abantu benshi inkuru irambuye murayigezwaho na mugenzi wacu uri kigali mu rwanda asumuta kaboye iki gikorwa leta y'u rwanda izagifashwamo n'igihugu cy'ubudage ari nacyo kizatanga abazatoza izi mbwa mu kiganiro cyihariye umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rbc muganga nsanzimana sabe yahaye ijwi rya amerika yasobanuye uburyo izi mbwa zizakora mu gutahura uwaba yaranduye covid cumi n'icyenda icyo dukora ni ugufata umuntu niba dupima mu macandwe tukamuha icyo ashyiramo ayo macandwe niba ari amaraso turi bufate nayo tukayafatira aho mukayashyira mu kamashini kabugenewe hanyuma imbwa ikaza kuhanyura yihumuriza kuri kuri ibyo bipimo biba byashyizwe hamwe ari byinshi na ba nyirabyo bakiri aho urumva yo ihanyura mu munota umwe iba bahaye ibisubizo kandi mbere ubu twapimaga bigatwara nk'amasaha makumyabiri n'ane byihuse muri laboratwari ni uburyo butazasimbura ubusanzwe birumvikana ariko ni uburyo bwakwifashishwa ahantu bitagombereye gutwara ibipimo muri muri labo bikihuta kandi bigakorwa n'abantu batize gupima nyine covid cyane biroroshya hari aho batangiye kubikoresha mu bihugu bimwe by'i burayi no muri aziya ubwo rero natwe turashaka kubitangira hano muri afurika uyu muyobozi yumvikanishije ko kwikubitiriza imbwa zizifashishwa mu gupima ahantu abantu benshi bahurira nko ku kibuga cy'umupira ku kibuga cy'indege n'ahandi mu rwego rwo kwihutisha akazi muganga nsanzimana avuga ko imbwa zizakoreshwa ari izisanzwe zikora indi mirimo zibarizwa muri polisi y'u rwanda zikaba zizabanza guhugurirwa icyo gikorwa nsanzimana aganira n'ijwi rya amerika yasobanuye ko mu bihugu byatangiye kwifashisha izi mbwa batangaza ko byatanze ibisubizo byizewe ku kigero cya mirongo cyenda na kane ku ijana uyu mushinga ugiye gutangizwa mu rwanda umubare w'abanduye kovide cumi n'icyenda ugenda ugabanuka ndetse kugeza ubwo abarwayi benshi basigaye bavurirwa mu ngo zabo muganga nsanzimana asobanura ko mu bigo makumyabiri na bitanu byapimirwagamo ubu makumyabiri byamaze gufungwa hakaba hasigaye ibigo bitanu gusa uyu muyobozi akumvikanisha ko ibigo byinshi byamaze gufungwa kuko abarwayi benshi bafite ibimenyetso bidakanganye bavurirwa mu ngo zabo muganga nsanzimana akumvikanisha ko nubwo umubare w'abandi ugenda ugabanuka nta kwirara kuko icyorezo kigihari covid ntabwo iri kugenda yoroha muri ibi bihe abantu basa nk'abatangiye kugabanya imbaraga nibwo ikunda kuzamuka mwarabibonye n'ibihugu byinshi byasubiye mu rugo n'impfu nyinshi zirazamuka mu bindi bihugu cyane cyane ku mugabane w'uburayi no muri amerika twe rero mu rwego rwo kurwanya ibyorezo turabizi yuko umunsi umwe icyumweru kimwe iyo urangaye biba bihagije yuko ugera ku gipimo bikugora kongera kubigarura izi ngamba zo kongera uburyo bwo gupima covid cumi n'icyenda ziriho mu gihe hirya no hino ku isi havugwa inkingo zimwe zitanga icyizere cyo kuzakingira iki cyorezo umuyobozi wa rbc agasobanura ko leta y'u rwanda nayo itasigaye inyuma mu kuzareba uburyo yazabona urukingo mu gihe zizaba zageze ku isoko twashyizeho itsinda rishinzwe kwitegura ibijyanye n'urukingo rwa covid cumi n'icyenda buriya urukingo ubwarwo nta n'ubwo ruba runa binagoye cyane buriya ibijyana narwo nakwita logisitike z'urukingo nizo zigora ibihugu byinshi izi ngingo nk'uko mwabibonye nyinshi zisaba kubikwa ahantu hakonje cyane bitandukanye n'inkingo twari dufite kuko zitasabaga ubukonje izindi nkingo ubusanzwe zibikwa ahantu hatari munsi ya makumyabiri ku ijana makumyabiri y'ubukonje dogere selisiyusi turi gushaka ibyo bikoresho turitegura urukingo umunsi rwemejwe tukaba natwe twaba mu ba mbere barubona twaba turuguze twaba dufatanije n'abarukoze ko hazabaho ibiganiro n'abarukoze buri wese ajya atanga komande ye bamukorere cyangwa se afatanye n'abandi bayitanze mbere natwe turazikeneye ubusanzwe imbwa zari zimenyerewe mu kazi kajyanye n'umutekano aho zisaka ahantu hatandukanye hagamijwe ko zerekana nk'ahishe ibiyobyabwenge cyangwa ibindi byagirira nabi abantu kugeza ku mugoroba kuri wa kabiri abari bamaze kwandura icyorezo cya covid cumi n'icyenda mu rwanda bari bageze ku bihumbi bitanu magana arindwi mirongo itanu muri bo abamaze gukira ni ibihumbi bitanu magana abiri mirongo ine n'umwe naho magana ane na mirongo itandatu na babiri baracyavurwa abamaze kwicwa n'iki cyorezo baragera kuri mirongo ine na barindwi Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika i Kigali.
Bakunzi ba radiyo Ijwi ry'Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira. Radiyo Kominoteri La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi. Radiyo Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM mirongo urunani n'umunani n'ibice umunani. Radiyo Baraka FM nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice zeru n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi rya amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
muracyari kumwe na radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda tugeze ku mwanya w'amakuru ya siporo n'imikino reka tuyahere mu burundi imikino ifite uruhare runini cyane mu kurwanya amabi akorerwa abakenyezi bimenyeshwa na didier nsekera uyoboye ishyirahamwe impuzankino mu burundi avuga ko abahurira mu mikino bose b'abagabo cyangwa abagore bashobora kurwanya urwo rugomo rwabaye karande amakipe nayo aserukira uburundi mu mikino ya afurika yose yaranganyije mu mukino wa mbere inkuru dushyikirizwa na desire hatungimana uri i kigali mu rwanda umugwi wa musongati uri mu ntara ya gitega userukira uburundi mu nkino za afurika z'imigwi yatwaye ibikombe iwabo ku kibuga cyitiriwe intwari wanganije na green eagles mu gihugu cya zambia ku bitsindo bibiri ku bindi mu rukino abakinnyi ba musongati bagumye bakinira kugombora urukino rero rwo gusubiriza bikaboneka ko bitazoroha kuri uwo mugwi w'igitega umugwi wa mesaje ngozi userukira uburundi mu nkino z'ababaye mbere iwabo mu gihugu cya eswatini uwo mugwi nawe nyene waranganije ubusa ku bundi n'umugwi wa young buffaloes mu ntumbero nayo yo kurwanyamo abakorerwa abakenyezi ishyirahamwe komite national olympique ryaratunganije inkino aho muri volleyball mu bakenyezi muzinga yatsinze gender right club ku maseti abiri ku busa muri handball naho mu bagabo rukinzo itsinda brothers men ku bitsindo mirongo ibiri na bibiri kuri mirongo ibiri jean claude ndayirorere amenyereza rukinzo amenyesha ko urwo rukino bari barwiteguriye kugira barutsindire kugira ngo gutsindira imace biva ku nteguro twateguye ntitwayitsindiye ngaha gusa twayitsinze tugitegura ekipe hanyuma twari tuzi ko ari ekipe yari umugwi ukomeye cyane nawe nyine ko n'umugwi wa kabiri kuri twebwe muri fazare hanyuma twari tuzi nyine bakina twari tuzi abakinnyi nabo nyine bari batuzi hanyuma umwanya wa mbere badusohoye abakinnyi banje bata imipira hanyuma abandi bashobora profita bagira monte rapide nyinshi bashobora kudutsinda ibitsindo bine dufite itsindo kimwe mu nyuma rero abakinnyi bashoboye kubabwira baranyumvira barafata imipira baragumya neza bakonsuliza ko babiteguye ntabwo intsinzi mugabo amakosa n'ubu habura hariho dukosa mbona ko dushobora gukosora tundi kugira ngo ngaho naguma bari imbere lidia sekera arongoye komite national olympique yatanguje izo nkino amenyesha ko inkino zifise uruhara ntangere mu kurwanya ayo mabi uruhara rw'inkino murazi cyane cyane mbere y'uko abantu benshi barakunda imirimo Eh, ibyivugo byinshi rero ushaka kubishikiriza abenegihugu eh, biroroshe kubishikiriza abenegihugu ubicishije mu nkino mwabonye rero yuko eh, nibyo twerekanye eh, volleyball abakenyezi bagize volleyball handball yari abagabo Eh, mwabonye yuko hariho eh, ibintu bya karate na taekwondo usanga harimo abagabo eh, n'abagore kandi ikindi nacyo naho ari umunsi wo- w'abakenyezi wo kuraba ingene eh, twobakingira ayo mabi yose mwabonye yuko hariko twakinishije eh, y'abagabo bisigura iki bisigura yuko ibyo bintu byose dukora abagabo barinda kubikorana bari kumwe n'abagore nimba ari uku kwiyamiriza iryo hohoterwa ry'abagore abagabo barinda kubishyiramo uruhara n'ingufu nyinshi nacyo gituma rero mwabonye yuko ibyo twakoze byose muri- muri siporo abagabo bari kumwe n'abagore desire hatungimana kigali ijwi ry'amerika dukomereze noneho ku yandi makuru ya siporo mu rwanda mwateguriwe kandi muragezwaho na mugenzi wacu jean claude munyandinda mu mukino w'intoki wa basketball mu rwanda haraye harangiye imikino y'amajonjora mu matsinda atatu y'amakipe y'ibihugu mu rwego rwo gushakisha itike yo kuzitabira irushanwa rya afrobasket naryo rizabera mu rwanda kuva mu kwezi kwa munani kugeza mu kwa cyenda umwaka utaha aya majonjora yari amaze iminsi itanu abera muri kigali arena i remera asize hari amakipe yerekanye itandukaniro atanga ubutumwa ko ari ayo kwitonderwa mu majonjora akurikiraho mu kwezi kwa kabiri umwaka utaha ndetse no muri afrobasket nyirizina izabera hano i kigali muri ayo makipe y'intavogerwa twavuga senegal nigeria na tunisia ikipe y'igihugu y'u rwanda yo yagaragaje ko igifite byinshi byo gukora mu mukino w'ikubitiro mu itsinda d yabanje gutsindwa na mari amanota mirongo irindwi kuri mirongo itandatu n'ane ku wa kane w'icyumweru gishize ejo bundi ku wa gatandatu ikubitwa bidasubirwaho na nigeria amanota mirongo inani n'atatu kuri mirongo itandatu n'abiri bamwe mu bakurikiranira hafi umukino wa basketball barasanga abasore b'u rwanda bayobowe n'umutoza vladimir bosiniak bagomba kwikubita agashyi bakazamura urwego rw'imikinire bakareka kwitwaza ko barangije kubona tike bakesha ko irushanwa rya forobasket ry'umwaka utaha rizabera mu rwanda mu mukino wo gusiganwa ku magare ku wa gatanu w'icyumweru gishize hatangajwe ku mugaragaro intera zizaba zigize isiganwa mpuzamahanga rizenguruka igihugu turu du rwanda ry'umwaka utaha w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe izo ntera ni kigali rwamagana bakagaruka i kigali kigali huye nyanza gicumbi kigali musanze nyagatare kigali kigali gicumbi bakagaruka i kigali hanyuma intera ya karindwi n'iya munani zikaba izo kuzenguruka mu bice binyuranye by'umujyi wa kigali muri izi ntera hari imijyi itazagerwamo na turu du rwanda nk'uko byari bisanzwe iyo ni rubavu rusizi na karongi umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare mu rwanda abudara murenzi arasobanura impamvu abasiganwa bazajya barara buri gihe mu mujyi wa kigali icya mbere izi mpinduka zabaye zatewe n'icyorezo cya covid dufite muri iyi minsi kidatuma tuzakora ingendo ndende zi- zituma turara aho twagiye impamvu nanone yo gutuma tutazarara aho bashoreje ni ukubera eh, ibibazo bya logisitike murabizi yuko n'ubundi kubona amahoteli byari bigoye ubu noneho amahoteli birasaba yuko dufata ingamba yuko abantu bada- badahurira aho baryama cyangwa se eh, muri hoteli ari benshi kubera ingamba zo kwirinda covid ni uko tugabanya ingaruka zo kuba abantu bakwandura niyo mpamvu eh, twahisemo yuko abantu bazajya bataha iyi turu du rwanda izatangira ku itariki ya makumyabiri na rimwe ikarangira ku ya makumyabiri n'umunani mu kwezi kwa kabiri umwaka utaha izitabirwa n'amakipe cumi n'atanu yamaze kwemeza ko azaboneka nubwo hakiri amahirwe yo kongeramo andi makipe abiri tunyarukiye mu mupira w'amaguru ejo bundi ku wa gatandatu kuri stade ya kigali i nyamirambo ikipe ya apr fc yo mu rwanda yatsinze gor mahia yo muri kenya ibitego bibiri kuri kimwe mu mukino ubanza w'ijonjora ry'ikubitiro mu guhatanira igikombe cya afurika cy'amakipe yabaye aya mbere iwayo ku ruhande rwa apr fc olivier niyonzima bakunze kwita safe niwe watsinze igitego cya mbere icya kabiri gituruka kuri andrew juma wa gor mahia witsinze igitego rukumbi cya gor mahia cyatsinzwe na kenneth muguna umukino wo kwishyura hagati y'aya makipe uzabera i nairobi muri kenya mu mpera z'iki cyumweru ikipe izakomeza hagati ya apr fc na gor mahia izahita ihura n'izatsinda hagati ya cr belouizdad yo muri algeria na al nasr yo muri libiya mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri afurika ikipe ya as kigali ihagarariye u rwanda yatsinzwe na orapa united united yo muri botswana ibitego biri kuri kimwe umukino wabaye ejo ku cyumweru muri botswana umukino wo kwishyura uzabera kuri stade ya kigali i nyamirambo muri iyi wikendi hagati y'amakipe yombi izakomeza izahura n'ikipe ya kcca yo muri uganda yari claude munyandinda i kigali barakoze bagenzi bacu kuri aya makuru ya siporo n'imikino inshuti banywanyi baradijwi ry'amerika ibiganiro twabateguriye bigeze ku musozo tubashimiye cyane ko mwateze amatwi nshimiye na bagenzi banjye bandi bagize uruhare muri ibi biganiro n'abamfashije kubibagezaho fasiri gebeho niwe wegeranije amajwi kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi tubasezeye tubifuriza amahoro n'amahirwe aho muri hose mukomeze kandi kwirinda icyorezo cya virusi ya korona tubararikiye ibindi biganiro bya radiyo yanyu ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye iri ni ijambo ry'ibanze ribagezaho imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika
hagati y'amagenekerezo ya mirongo ibiri na rimwe ukwezi kw'icenda na cumi na rimwe z'ukwezi kwa cumi na kumwe mu gihumbi kimwe n'amajana atandatu na mirongo ibiri na rimwe abagabo b'abongereza mirongo itanu na batatu bari kumwe n'abagore n'abana barifatikanije n'abasangwabutaka bo muri amerika bagera kuri mirongo icenda aho hari mu ntumbero yo guhimbaza umunsi w'umuganuro wafashwe nk'uwo gushima umwimbu wabo wa mbere baronse bari ku butaka bwabo bushasha mu gisagara ca plymouth kiri muri leta ya massachusetts y'ubu abo bantu ico gihe bari bafise ibintu vyinshi vyo gushima umwaka umwe imbere yaho nko hagati na hagati y'ukwezi kwa cumi na rimwe mu gihumbi kimwe n'amajana atandatu na mirongo ibiri bari mu bari bagize umurwi w'abacakara ijana na babiri bazanywe n'ubwato bwitwa mayflower bwashikiye mu buraruko bwa amerika abo bari bamwe mu bari bahagaze ku myumvire yabo ikarishe mu vyo kwemera yatumye leta y'igihugu cabo c'ubwongereza ibafata nk'intagondwa ziba muri ico gihugu zitayifitiye uburenganzira barambiwe n'ihohoterwa bakoregwa bahisemo kwerekeza mu cahoze citwa ubukoloni bwa virginia bahava bomorwa n'imbeho ariko guhava babandaniriza mu cofatwa nk'ikigwa ciswe cape cod gutyo batangura kuhashinga imizi uwo mwaka wabo wa mbere wari ugoye cane mu mwaka umwe gusa hafi igice c'abo bacakara ijana na babiri barahitanywe n'inzara ivyaduka vy'ingwara n'imbeho ibihe vy'ici vyahavuye ariko bibazanira umwimbu mwiza mu kiringo kibanziriza ibihe birangwa n'imbeho ikaze abagabo mirongo ibiri na babiri abagore bane imiyabaga icenda iy'abahungu na batanu y'abakobwa hamwe n'abana cumi na batatu bahava barahura bigina uwo mwimbu leta ya massachusetts biravuga ko atariyo yonyene yitirira kuba yaratanguye ivyo guhimbaza umunsi w'umuganuro n'amashimwe uzwi ku izina rya thanksgiving aha muri amerika zimwe mu nyandiko za kera zirerekana ko nk'abanyesipanyole ba mbere bashitse ku mugabane wa amerika hari imihango y'umuganuro ijanye n'ukwemera kwabo bagiriye muri leta za florida texas maine na virginia imbere yo mu gihumbi kimwe n'amajana atandatu na mirongo ibiri naho biri uko iyo mihango yabo yamaze umwanya urume rumara kuko batabandanije babihimbaza biciye ku busabe bw'utavanako bwa leta ya massachusetts umunsi mukuru w'umuganuro ku nshuro ya mbere wahavuye uhimbazwa ku mugaragaro mu maleta yose mu gihumbi kimwe n'amajana umunani na mirongo itandatu na gatatu biciye ku itegeko rya perezida abraham lincoln nyuma yaho perezida franklin delano roosevelt yahavuye ashira uwo munsi mukuru mu ndwi ya kane y'ukwezi kwa cumi na rimwe uko umwaka utashe kandi avuga ko ari umunsi w'akaruhuko muri amerika umunsi mukuru w'umuganuro thanksgiving watanguye nk'igisabisho c'amashimwe y'abimukira naho ubundi byari bimenyerewe ko uwo munsi mukuru urangwa no guhura hagati y'abaryango n'abagenzi bagasangirira hamwe uno mwaka ikiza ca virusi ya korona gihangayikishije amakungu gishobora gutuma abatari bake bawuhimbaza bonyene mu mihana yabo mu kurindira ko umuco wongera gutamanzura
iryo ryari ijambo ry'ibanze ribagezaho imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda